بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كأن كدقدمي في سديس أو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسه darsii dabre keessatti waa'ee duula badrii eegallee turre haga tokko dubbannee akka rabbiin guddaan zamana dheeraa eega obsaan hun jedheen booda rabbiin lola hayyame eega namni lola kana nafatti fudhatee leenjillee haga tokko fudhatee lola san rabbiin waajiba godhe lola san waajiba godhee rabbiin waan hedduu walitti aansee ji'uma shacbaanaa san keessa lola waajiba godhee sooma waajiba godhee zakaa waajiba godhee waa sadihin rabbiin guddaan ummata muslimaa laale xiinxale sadeenuu jabaatanii akkaataa rabbiin guddaan irraa barbaaduun guutanii dhufanii sadeenuu itti hojjetan qormaata rabbiin guddaan godhe sanitti milkaawan achirraa gaa ka achiin dura warri qureesh karaa geejibni isaanii karaa kana dabre rasuli alayhi salaatu wassalaam geejiba kana hiikatu'uuf deemanii anja'uuf hanqate geejibni jala bahee dabre jenne deebii gaaf geejibni sun waan gaala kuma tokko taheef mallaqni isa keessa jirus gara diinaara dahabaa kuma shantamatti qiyaafamu mallaqa gugurdaa kana yeroo san mootummaan islaamaa haaroon amma ijaaramte ta galii tokkollee hin qabne ta namni tokkollee mindaan fudhanne namuu fi sabiilillaahi hojjetu mootummaan sun mallaqatti hajamti qiyaasa malee yeroo san namni kun mallaqa duraan isaan dhalootan horatanii qaban hundayyuu qureeshtuu irraa adhee keessaa kaase yoo silaa geejiba deemu kana qabatan horii ifiisan haga tokko argatan jechuu duula kana duraarraa keessatti duula sariyatu naklaata jenne ka geejiba qureesh qabatanii adhanii ka fidan san guddoo irraa fayyadatti sahaaban kalamataa kun jalaa baafate deebii isaatiif qophaa'u rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jenne kanaaf ammoo dooyaa nama lama biyya shaamitti kaleessanii achi kaayanii deebii geejiba kanaa qajeelatti oduu guutuu argatanii sanirratti geejiba kana qabatu'uuf socho'an namni geejiba kana eegdoon isaa waraanni tiksu nama afurtama namni ammoo geejiba kanaan deematu hoggaana beekamaa qureesh abu sufiyaan rasuuli alayhi salaatu wassalaam nama barbaadeen geejiba kanaaf deemna nu kaasaa jedhee osoo namni akka gaariitti hin qophaayin ka'an namni baay'een hin deemne nama dhibba sadihii fi gara kudha afuritti wajjiin deeme namoonni kun lolaaf nama hin qophoofne nama dhibba sadihii geejiba namni afurtamaa eegu lola guddaan barbaachisu sanumaaf qophaa'e namu garuu yeroo isaan achitti kalaayan dooyan islaamaa haaroonni oduu haaraa fidde oduun haarenni isiin fidde san fidde sun akka warri geejibaa sun miliqee dabre kanamuu dhaqqabuu eeganaan dandeenye akka ammoo qureesh duula dhufte oduu tana lamaantu bakka takkaa rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam oduun tun lachuu waan nama rifachiisaa yeroo sanitti geejibni isaan yeroo hagas keessatti qopheessanii fi eega'aa jiran jala bahee dabruun waan nama rifachiisa duulli ammoo guddaan isaan hin qophaa'iniif tokko dhufee nama qabatuunis waan nama rifachiisa kanarraa ka ka'e ummanni sahaabtota muslimni lola hin barbaanne lolaaf namu hin qophoofne namuu maal jedhan sila akka gaariitti hidhannoo gaarii hidhannee obbolowwan keenya hunda baafne lolaaf qophoofne irra nuu gaarii yaa ergamaa rabbii nu lolaaf hin qophoofne warruma geejjibaa kana ariineetuma faana buunee dhaqqabnee akka irraa waa fudhannu haa taanu jedhu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam ilaalanii akka geejjiba dabre san dhaqqabuu hin dandeenye argan eega warra san dhaqqabuu hin dandeenye ama dubbiin ima deebi'uu fi lola lolu lamaanuma kana yookaan waraana guddicha qureesh achii dhufaa jiru kana fuula keessa deemaniituma lolu yookaan jalaa deebi'u lubbuun ilma namaa ama jalaa deebi'u kanarra jaalatti garuu jalaa deebi'uun kun guddoo kabajaa muslimaa miidha waraanni naannoo isaanii duulli guddaan haganagu kun dhufe osoo isaan waraanni isaanii ala jiru waraanni isaanii jalaa baqatee gan daggale achi taa'anii biyya gosoota keessa deemanii guddoo kabajaa islaamaa miidha loluu ni dhabuun lammata ammallee yoo fedhe warri kun nu baqatan jedhee haga madiina jala dhufuun mala tullee rakkoo tokko ka biraati kana lamaa waan wanni kun lamaan jirtuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam murteeffatan qureesh fuula keessa deemanii loluuni garuuga rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dura taa'aa diktaatoraa miti nama murtii if calla'aa murteeffate nama kaan dirqama jedhee namarra kaayuu miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama nama hundaa'uu mirga isaa eegu waraana walii yaame waraana keessaa warroota hoggaantotaa walii yaame waliin mari'ate waliin mari'atanii waan jiraa hundaa itti himan oduun hundaa gallaan amma wal mari'atan ta'anii milkiin duraa tarkaanfiin milki'ii ta duraa mari waraanni tokko ka milkaa'u sifa waraanni badri ka sahaaba'aaf rasuula rabbii wajjiin jiru sun sifa isaan keessatti argamte qabaatu waraanni tokko addunyaa gubbaxama milkaa'uuf waraanni tokko immoo addunyaa gubbaa cabuuf haala takka akkaataa waraanni qureesh keessa jiru sanirraa wanni tokko keessatti argamu qureesh yeroo duraa baaftu nama dirqiin baafte jedhe eegasii geejjibni keessan nagayaan bahee jedhee abii sufiyaan waraqaa itti erginaan namni isaanii baay'een haa deebinuu jedhe dura ta'an isaanii abijaalee nam tokkoleen hin deebi'u jedhee dide waraanni dhibba sadii kaha jalaa cabee bade aknas ibnu qaysi waraana fudhatee ka biraa deeme gosa fi waraana walin mari'anne jechuu hoggaanuma qofattu ajaja baasa namuu kun sodomaaf jala deemaa kun waan biraa ka ta'u dhabeetuma jala deeme jechuu ka rasuula ho'amoo alayhi salaatu wassalaam mari'ii anattu rasuula rabbiiti waxyii rabbii na dhufa rabbii guddan naa sirreessa jedhee rasuulli rabbi sala allahu alayhi wasalam saxaabaa waan tokkoleetin dirqu amma waraana kanaan lollamoo kana taanaan dirqamni rabbi hin jiru yoo fedhan dhiisanii galuu danda'an yoo fedhan loluu danda'an maaluma dha'uu malee tun amma dirqama rabbiitiin bakka dirqamni rabbii jirutti wal mari'atu hin barbaachisu in salaan namoon salaan nama nama waliin mari'atu dirqama rabbi jira tana bakka dirqamni rabbii hin jirretti ammoo wal mari'atu barbaachisa nama marii keessatti abubakar siddiqtu dubbate dura maal jedhe yaa rasuula rabbii qureeshta hagana nu kalooyte duula baaftee dhufte jalaa baqanneen gallu halolluun iyya rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam gammadan abubakar siddiq taa'ee umartu ka'ee dubbate ammallee umar dubbatee jechuma abubakar kana deeggare amma aadatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara kana lamaaniin bakka baay'etti waan jedhan yoo isin lamaan waan tokkorratti walii galtan yaada keessanii fudhadha jedhan yeroo baay'ee jedhan san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam garuu bakka sanitti yaada isaanii qofaan fudhan kanadha mala jedhan ammallee warra kaanii sadaffaa miqdaad ibnu camrittu ka'ee dubbate dubbii bareedduu qiyaasa malee bareedduu dubbate dubbii inni guyyaa san dubbate abdullaahi ibnu mascuud eegasii dubbii tanarraa ummataa odeessee maal jedhe dubbii guyyaa san miqdaad rasuula rabbiitiin jedhe san osoo abbaa dubbii sanii tahee waan adunyaa qabu hundaanarraa fudhatanii nama dubbii san guyyaa san dubbate na godhanii adunyaarra jaaladha jedhe maal jedhame miqdaad yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbi imdi limaa araaka allah waan rabbiin si garsiisetti hojjedhu deem jedheen فنحن معك نسوجين جرة والله ربك كد لا نقول هنجن لك سين كما قالت بنو إسرائيل لموسى أك بنين إسرائيل موسى أنجت سين هنجن جدد ثم جدا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون سيف ربين كان كديمي لولا nu asitti sin eegnaa jedhe warri banii israa'il nabi muusa'an siif rabbi deemaa lola eegasii nu xas deebi'a asitti enne sin eegnaa jedhanii nu maal jenna jedhen walaakin ammoo idhab anta warabbuka faqaatila siif rabbiin kanke deemaa lolaa jedhen innaa macakumaa muqaatiluun nulleen isin wajjiin lolla فوالذي بعثك بالحق rabbii dhuga'aan si ergatti kakadhe low sirta binaa ilaa barkilgimaad osoo barkalgimaad nu geessite barkalgimaad jechuu yeroo sanitti jecha jecha lafarraa ta'e irra fagootti dhimma bahamu tokko barkalgimaad amma biyyi kiyya fakkeenyaaf biyyiteena illibir jedhama naannoo tokko tokko illibir bu'i jechuun fakkeenyaaf bakka irra haga namni beekurraa ta'e irra fagoo jechuu barkalgimaad jedha afaan arabaatiin akkas osoo barkalgimaad nu geessite lajaaladnaa macaka si wajjiin deemnee lolla jedhan tana jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gammadan qiyaasa malee gammadanii gammadanii du'aayii godhaniif miqdaadhi sadeentun dubbatan amma dubbiin silaan hafne garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee dubbiin hiine dubbiin nama hoggaanatiidha sila dubbiin hin hidhamne mee mala kennadha ammallee jedhan dubbiin banuma qabdu maaliif akkana jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jarri tun sadeenuu muhaajirtoota eennu tafere warri ansaaraa sila yaadan kennan waraanni harki guddaanis isaan nama dhibba lamaa fi soddomii tokko isaan kuna monom saddeettamii jaha waraanni harki guddaan isaan ammallee waliigaltee waliigaltee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa caqabaa keessatti walgayanii nama torbaatamii shanii wajjiin waliigaltee isaan addaan barreef waliin barreeffatan san keessa rasuula rabbii ni tiksina madiinatti jecha keessa jira malee madiinaa alatti jechuun keessa hin jirtu amma kun madiinarraa ala madiinarraa ala deemnee si wajjin lollaa waliigaltee san keessa hin jirtu rasuulli rabbi ammoo alayhi salaatu wasalaam in beekan akka isaan dhuga'an itti amananii osoo rasuulli rabbi waan fedhe hojjadhaa jedhin akka isaan deemanii hojjetan in beekan rasuulli rabbi garuu sanii wajjiin mirga isaanii dhiibuun barbaadde maal barbaadan fedhii ifiitiin isaanummaa murteeffatanii haa jedhanii maal jedhan الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس aboo mala kanaa kennaa mala kennadhaa jamaa mala kennadhaa tana rasuula rabbiitti deddeebinaan saxaabticha ansaarticha beekamaa ka guyyaa san alaabaa isa ansaaraatiin deemu sacd ibni mucaad dubbiin galteef yos maal jedheen wallaahi lakaannaka turiidunaa yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbi nu baantanii jedheen dubbii tana wan isin itti deddeebitaniif nu warra ansaaraa baantanii yaa rasuula rabbii jedhen rasuulli rabbi illeen iraan dhoksine ajal ee jedheen isin baana yoos egaa dubbate ni ilaala ikhwaanii moromee waraana qureesh keessa jirtu haga isin geettu laala kun kaan hamatee kun kaan arrabsee kun ka in hafa jedhe dirqiin baasanii maqaa balleessanii ka jalaa baqadhee deeba'a jedhu kara qabanii hagam takka wal dhabbiif rakkoon keessa jirti waraana kan ammoo as deebi'a laala maal jedheen sa'ad sa'ad bin mucaad ka carshiin rabbi guyyaan itti sochootisanii an beektanii maal jedheen faqad aamannaa bika dhuga'aan sitti amanne jedhe yaa ergamaa rabbi fasaddaqnaaka si dhuga'eessine washahidnaa ragaa baane annamaa ji'ta bihi huwa alxaqu wanni ati dhufteen hunduu dhugaa tahu ragaa baane jedhe وأعطيناك على ذلك عهودنا سنرتب الله مسير رافونا مواثيقنا على السمع والطاعة سيشقفني أججها كيف الناس فانا ديم الركي فامض يا رسول الله دم جد يا إرجما ربي لما أردت وان فيتت ودر الدم جد فوالذي بعثك بالحق ربي لقى أنسي أرجتك كتلي لو استعرضت بنا هذا البحر أصوب هركنا نسنت فخذته سنت لخذناه معك سوى الجنسين garamnu oofta maaliif bishaanumnu halaakta akkanu hin jenne jedhen maa takallafa minnaa rajulun waaxid namni tokkolleen ka booda sirraa hafu nama kennan gartu jedhe wamaa nakrahu in jibbinu nu jedhe an talqii binaa caduwanaa gada bor diina kenna wal nu qunnamsiise lola nu seensisu in jibbinu jedhen innaa nuti lasubrun fi lharbi lola keessatti obsa dheeraa qabna jedhe صدق في اللقاء بك والجاني تلقى دب النجا ولعل الله رب يريك منا ما تقر به عينك ربي وان سجمة سانو الراس قرسي ثم لا يدي فسر بنا على بركة الله بركة رب الرد من دم يا رقما ربي روايان بره اتدبلتي مالجد فذ عن حيث شئت جما فيتين وندين جما فيت فادوتشو وسل حبل من شئت هذا نما فيتي مطنسي نما فيتين هرير هيد ادوتشو وقطع حبل من شئت هذا نما فيتي كوتي نما فيتين هرير كوتدوتشو وخذ من أموالنا ما شئت هريك نرى وان هجا فيتي فدد وأعطنا ما شئت وان هجا فيتي مرة نوكتي وما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركت هريك نرى وان أتفل أتت نبرت الرجال كما وانت الإفتري يو أتوان الرافلت الرجال يؤتن الإفتري وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك أمر كان أمر من أنت فأنا دئت يا mee ansaararraa bakka bu'ee bifa kanaan dubbate radia allahu anhu wa ardaah yos rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gammadanii ol ka'an gammadanii ol ka'an yos maal jedhan siiruu calaa barakati illah siiruu waa abshiruu فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم نجايان ديما نسوتشو سائلين الرسول ربي عليه الصلاة والسلام والله ربي قدان ورانا لماني را جرى لماني را تكو بلمن الرافود tokko milkoofnee gallaa hundema jedhan yookaan geejjiba san qabannee sanii horii milkaa'u yookaan lolatti warra kana cabsinee sanii milkaa'u rabbi ballama jara lamaan keessaa tokko si milkeessanaan jedhee ballaman irraa fuudhe milkoofnee gallaa saniin gammada jedhan allahu akbar allahu akbar akkasitti waraanni ajajni baafame gammachuu qalbii nama tokko hundi isaanii murtii sanirra ga'anii osoo nama tokko irratti dhiibban hin godhamin socho'e waraanni yeroo waraanni socho'e bakka badri amma jedhamtu tana eela bishaaniiti amma magaalaa xiqqoo achi dhufe waraanni yoo waraanni dhufe waraanni qubate rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam isaaf abii bakri fudhatanii lamaan isaanii dooyaa bahan hoggaana jechuun nama akkanaa kana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam lafti lafa lolaati waraanni diinaa bahee naannoo kana jiraan beekta sanii wajjiin nama tokko qofaa fudhatanii dooyaa deeman deeman dooyaa deemanii deemanii deemanii osoo deeman waraanni qubate beeka zamana keenya kana wal bira qabaa laala ikhwaani bar zamana dharaati namnummaan hoggaanaa gugurdaan hoggaanummaan xixiqqaa waraana dura taa'uun socho'a bar kun dura taa'aa ummataati dura taa'aa amanti'iiti dura taa'uma waan hundaati sanii wajjiin dooyaa ifii deeman oduu warra kanaa barbaaduu ifii deeman dooyaa deeme jechuun bara egaa du'aa qarree du'arra deemu jechuu osoo deeman jaarsa maanguddoo tokko argan jaarsa kaan bira ta'anii odeeffatan maal jedhaniin oduu maal qabdaa oduu maal na gaafattan jedhe muhammadiif waraana isarraa oduu maal qabda qureeshiif waraana isirraa hoo oduu maal qabdaa jedhaniin amma lachuu gaafatan akka inni shakkine zo qureesh irraa silaa oduu maal qabda jedhanii in shakkam lachuu gaafatan jaarsi hayyuu angudichi maal jedheen osoo an oduu qabu isiniin himneen dura isin dura eenyummaa keessan naa himaa isin eenyu maal jedheen os maal jedhaniin dura oduu nu himi boodarra si himnaa jedhaniin jennaan oduun qaba jedhe oduun an qabu jedhe waan dhagaye jedhe akka muhammad guyyaa akkanaa akkanaa madiina irraa bahe yoo namtichi natti hime sun ka dhugaa himu taate jechi an dhagaye sun yoo ka dhugaa tahu taate ardha waraanni isaa bakka akkana akkanaa jira jedhe wan ajaa'ibaa eessi hime bar bakka waraanni muslimaa amma jiru hime bara yaa booga hayyu waraanoo sin jedha bar dubbiin dubbii xiqqoo miti laalmi manguddichi kun hayyu amma kun taa'ee lafa tan akka gaariitti beeka waraanni gal guyyaa akkana akkanaa bakka sanii ka'e ar'a yoo namni guyyaa san ka'uu isaa naa hime sun dhugaa hime waraanni sun arda bakka akkana akkanaa jira bakki inni hime sun bakka waraanni muslimaa amma jiru qureeshoo qureeshilleen guyyaa akkana akkana makka asochoote naan jedhani yoo kanaa hime sun ka dhugaa himu taate waraanni isii amma bakka kana akkanaa jira rasuulli amma alayhi salatu salaam beekammo eega tana dhugaa hime taallee dhuguma himaa jaarsi jala jaarsi jabaa amma dubbii haganuma dhaabanii ani isinii hime isin hoo maal jedheen eenyu isin isin eessarraa jedheen nu bishaanirraa jedhaniin biraa deeman bishaan kun kam jedhe bishaan iraaq baantan moo bishaan abaluu baantan moo bishaan abaluu baantan osoo inni bishaan abaluu baantan in biraa dabran namni hunduu bishaanumarraa uumameen gama waraanaas deebi'an amma amma oduun haga tokko argamte waraanni qureesh qiyaasaan lafa fagoon tahin naannoo kana jira maal godhama rasuulli rabbi alayhi salatu as deebi'ee nama sadi jajjaba waraana keessaa baasan sadeen kun eenyu علي بن ابي طالب زبير بن عوامي سعد بن ابي وقاص sadeen isaanii baasin waraana haga tokko dabalanii sagli dooyaa deemaa dhaniin warri kun dooyaa cehe eessa dhufan bakka eela badrii kana dhufan yeroo san waraanni muslima eela badriin geenne eela badrii kana dhufnaan ijoollee lama jara lama dardara ka bishaan waraabbattu argan jara lamii qabanii fidan finnaan yeroo isaan dhufan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam salaata keessa jiran ummata jara jara fidde tanarratti namuu hunduu yaa'ee jara odeeffatan isin garamii dhuftan makkaa dhufne maaltu isin ergate waraana qureeshin nu ergate maaliif isin ergatan bishaan beeytaan waraabnuun jedhan kijibdan jedhanii amma dhaanan abii sufyaan tun ergatin jettanii geejjibni kun eessa jira qalbiin geejjiba jaalataa miti namni horii guddaa san abii sufyaantu amma dhufee naannoo kana jira kana barbaadaami namni kana godha nama qalbiin kan achi harkisan jarri akka hamaa dhaanamanii ee dhugaa abii sufyaan tun ergatee jedha nama kijiban rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalam salaata keessa jira yeroo salaata irraa bahan as deebi'ee jara sanaa yaamaa jedhanii jara dhufanii teechisanii ummataaf maal jedhan yoo isaan dhugaa isinitti himan ni dhaantan yeroo isaan isinitti kijiban kabajanii irraa cal'iftanii lakkiftanii ni jedhen jara gaafatee dhugaa naa himaa maal isin jennaan nu beektaa qureeshii waraana qureesh wajjin jirraa waraana qureesh nu ergate akkanaa waraanni qureesh eessa jiraa jedhee gaafatanii tulluu tana duuba jira jedhe bakka jaarsi hime taanu tulluu mul'attu tana duuba san waraanni achi qubatee jiraa jedhe hagam takka jennaan hedduu jedhe lakkoofsan hoo nama hagam jedhee gaafate hin beeknu jedhanii lakkoofsa hagam haya gaala hagam guyyarraa qalatee nyaataa waraanni kun guyyaa garii gaala sagalii guyyaa garii gaala kudhan sinqiin zamana sanii gaala san gaalli kun waan laafaa waan fa'a nama dhibni tuwan miila ifiitiin deemu gaala dhibba tokko yoo oofatte guyyatti keessaa tokko yoo gorratte jechuun akkuma laafatti sinqii guddoo sii ta'uu danda'a jechuu yeroo dheertuuf guyyaa tokko kudhan gorra'an guyyaa tokko sagal gorra'atanii ni jedhe yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lakkoofsi isaanii dhibba sagalirraa haga kumaa jedhe aadaa arabatti nama dhibba tokko gaala tokko gorra'aniif kudharree gaala kudhan maami gaala dhibbaami gaalli kudhaniire nama nama kumaami gaala sagal gaaf ta'e nama dhibba sagaliimi jidduuma tana jira jechuu namni gaafate eenyu fa'attu duula kana keessa jira warroota bebbeekamaa maanguddoo bebbeekamtu qureeshirraa namni duula kana keessa jiru eenyu fa'a jedhee gaafata rasuun rabbi quban qaban namni tokkollee nu laataa fudhatanii mee maqaa naa himaa eenyu fa'a jedheen cutba wa shayba جرى لمان أبو لوني عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبو البختري بن هشام حكيم بن حزام نوفل بن خويلي حارث بن عامر دعيمة بن عدي نذر بن الحارث زمعة بن الأسود أبو الجهل بن هشام أمية بن خلف وان سلاما قدو قريش تهيجرا هند مكات لك يعني. سبحان الله نمو أجبيتما كندو لك جلنا نمت كلنا رانا فين يوسف رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها أبو مكان جرى في بقى فتاي سندورة كي تكون مكة سندورة أربعة نوني مكة تكون أفني لكن جبتوا مكان رفتي يوسف موراني قبعي بولي يرو وراني بولي قلقلوفتي متي وراني بولي yeroo waraanni bule halkansan rabbiin guddaan rooba roobse rooba kana gama islaama muslimaa kanatti rooba qal'aa bareedaa qabbana hin qabne oo'a hin qabne dhoqqee hin qabne bubbee hin qabne akkanaa kanatti roobse rooba kanaan rabbiin qalbii isaanii qabbaneesse nafa dhiqatanii qulqulleeffatanii ganama sudii salaata salaatanii kanamuu nashaaxa akkam qabu gama ammoo kaafiraa san dhuqqeef bubbeetti kaase roobni akka badaa dha'ee dhoqqee lafa godhee socho'uu dadhaban ganama geennan egaa rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam galgala saniin bakka isaan qubatan san achirraa socho'anii eela badri eela hedduu jira badriin kun eela hedduu eela gamana aanurra dhufanii qubatan eela hedduutu achirraa achi gara qureeshan waraanni qureesh jiruurraa fakkeenyaaf isaan jidduu eela bira jira ka bishaanirraa dhugan ka rasuulli qubatee waraana asi qubadhaa waraanni hiikkate hayyuun tokko ka waa'ee waraanaa haalan beeku ansaara xubaab ibnul mundir jedhama maqaan isaati rasuula rabbitti dhufe yaa ergamaa rabbii bakki amma nu qubanne tun ajaja rabbiin guddaan nu ammaree bakka akkasii qubadhaa bakka kanaa qubadhaa nuun jedhe kanamuu irra dabruu hin dandeenye moo waanuma isin ifii mala dhawattan jedhee gaafate lakki maluma kiyya malee wanni rabbiin guddaan san na ajajee bakka kanaa qubadhaa naan jedhe hin jiru jedheen yoo akkas taate bakki nu qubanne tun bakka gaarii miti jedheen maal haa taanuree jennaan eela kana hundarra dabarree eela gama qureesh achi aanu san haa qubannu jedhe diree lolaatiif bakka san turra gaarii takka eelotii duuba keennaa kana hundayyuu dhaga'aan haa tinfinee hiinuu jedhe akka nama dhuguu hin dandeenye lama eela keenne san ammoo naanniga biratti guddaa ijaarannee naanniga san bishaan guutannee akka waraanni suuta osuma lola keessa jiru dhuguu danda'u haa godhannu jedhe qureesh maraa bishaan irraa hiinee akka nu akka gaarii bishaan dhuguu dandeenyu haa taanu jedhe jaalamee namni sahaabtichi kun xubaab ra'yii mala kennuufii jiru kun ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam ka waxyii rabbiitti dhufe isa kan saxaaban rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam akka inni ergamaa rabbii ta'e ka inni gabricha rabbii ta'e gama kan immoo ilma namaa ta'eef qajeela beekan kanaafuu hin gabbaran kanaafuu yaada ifii kennatan akka namni yaada ifii kennatutti yaada ifii kennatan hoggaanota zamana kanaa kana fakkeenyaaf yoo namni guddaan tokko dura ta'an dhaabaa fakkeenyaaf waan tokko sirree murteesse eenyuttuu yaada kennachuu mirga sanuu qaba ka inni ergamaa rabbiitu hin ta'in garuu inni nama akka kan kee dogoggoru yoo sirraa dogoggoruu baata akkuma nama kan kee dogoggoru sanii wajjiin namni mirga kennatuu qabu eenyu jira yaalame zamana sanit zamana sanit zamana bara zamana diktaatora zamana mirgi jiruu miti beeka zamana san zamana sanitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraana ifiitii hayyama akka isaan obbolummaan qalbii qulqulluun sodaata akkaan malitti dhufanii yaada ifii kennatan namni kun waraana dhufee yaada ifii rasuula rabbitti kennate bakki nu qubannu tun gaariin jedhen dhugaa jette jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yaada saasan irraa fudhate dhugaa jedhen لقد أشرت بالرأي يا دبري داك النتيجة ورانا أمريكا أجدي وران أسير راسو تشوسني جما كان قبسيسا إيلس أكني بانو كن ديو أجان هيدني أكا فولدورة تينا من بيا وري بيا أكلا فقط تشورن دايا أقوم ركي ساقورني أما تيمو قريش الرافة جدا تشونن ديت قريش الرافة تيتي إيلو قطن قبل أكسيت وراني مسلمة قبتي sirreessanii akkasuma ammallee waraana jidduutti tulluu xiqqoo takka jira tulluu san gubbatti waaba tokko xiqqoo ijaaranii achi keessa qubsiisan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki tun bakka ol fuudhamtu if jalatti akka gaariitti waan hunda arguu dandeetta waan gara biraatti dhufe ka duubaa dhufe hunda akka gaariitti arguu dandeetta achi qubsiisan hoggaana akkasitti gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan san galgala waan kana hagana hojjetanii halkan san dirree borganama lolli irratti argamuu jiraatu kana keessa bahanii warroota abboota muraasaa hundayyuuf jala qabatanii warroota durata hoggaanowwan waraana yaamanii dirree garsiisan ati as dhaabattaa ati akkana dhaabattaa bakka addaan kennaniif halgalgalaan bakka borlolli irratti argamuu jiraatu dirree san dhaqanii barsiisan takka lafa beekan takkatti namni akka gaariitti loluu danda'a lammata ammallee waan himan bakka ummanni kaafiraa sun bor itti du'uu hedu hundaa rasuuli rabbi alayhi salaatu salaam galgala san himan abalu bor asit du'uu heda abalu bor asit du'uu heda abalu bor asit du'uu heda nama torbaatamaa hoggaanuwwan gugurdoo qureeysan irraa achi dhaabatanii dubbatan laa hawla walaa quwwata illaa billah mee ikhwaanii waraanni tokko namni dubbatu jiru ergamaa rabbiiti waxyii rabbiitiin dubbata ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وحي ربي وأنا دبتشو جيرو gammachuu hagam geettu takkattu namat dhagayama yoo bor warroonni gugurdaan ati maqaasaa dhagayaa turtu sun hunduu abalu bor achi du'a abalu bor asee tana meetiin isaa asitti kufa abalu asi kufa abalu asi kufa yoo siin jedhan hagam takka gammachuun si dhagayamtime dhibbarraa dhibba ka ati itti amantu dhugumaan jarri tun bor achi du'u waraanni sun garam injifamaa ta'a garamitti cabuu dandaya waraanni akkasii sun waraana cabuu ummatuuti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam hagas gammachiise ka namuu hagam gammade namu hagam gammade halkan san waraanni qureeshis achirraa as kalaayee namuu ilaan wal arge gamanaa gamasitti rabbiin guddaan galgala san maal godhe maraa lakkoofsa isaaniitii gadiin isaan garsiise qureeshis nama dhibba tokko seete abijahli jedhe akalatu jazuur jedhe akalatu jazuur jechuun nama nama gaala tokko gaalli tokko quubsuu jedhe waraanni adhanu dura dhaabatu waraana gaalli tokko foon gaala tokko quubsan jechuun nama dhibba tokko jechuu akkasitti fakkaata muslimas sahaabtichi tokko maal jedhe laalee kaafira kan akkana daawwadhe gaafadhe jedhe saahibtichi kiyya ka muslima kana bira jiru gaafadhe aboo nama torbaatamaa jarri tun torbaatama seetaa jedhee gaafadhe jedhe laalee aboo torbaatamaa miti dhibbanaan jedhe jedhe laalee nama mislaadha nu nama dhibba sadii nama torbaatama moo dhibbatti eega shakkine sodaa maaltu jira dhe sodaan takka hin jirtu rabbi maal barbaade akka lolli kun argamu qureesh odoo silaa waraanni kun guddaa tahuu hedde beeytee silaan baqatti akka isiin hin baqanne ka isii waraanni waraana xiqqaa nama dhibba tokko nama kuma tokko ittee dhuftu kana godhe rabbiin sahaaballee akka isaan hin sodaanne isin nama dhibba sadii isaan nama torbaatama moo dhibba rabbi akkas qalbii isaanii keessatti fakkeesse quraanuma keessatti rabbiin guddaan dubbate halkan san silaa waraanni wal dura bule lolaa kalaaye du'aa dhihaatte halkan namni rafoo taate waan ajabatu argame rabbii guddatu nuye maal jedhe iz yughashshiikumun nu'aasa amanatan minhu halkan san hirriiba ajabaa tokkottu ummata qabatedha rabbi mugaatima garamiin dhuftee namni hin beeknettu nama bu'ee namuu korriseetuma qajeelan rafe namu nama tokko qofat hin rafin halkan san jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuuli rabbi halkan san hin rafne dhaabataa bulan rabbii fi kadhataa bula halkan jum'a borumta a kudha torbaa ramadaan waggaa lammeessi of halkan jimaataati bor guyyaa jum'a guyyaa lolli argame maal jedhan egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam kadhataa bulan rabbii fi salaataa bulan rabbii fi warwaataa bulan waraanni hirriiba ajabaa tokko rabbiin guddaan itti buusee raffise maal godhe waani sodaa sodummaan qalbii isaanii keessaa dhabamu nama silaa diinni kan kee dhufee ilumaan namni ol argu silaa yeroo namni rafoo taatee waani bakka diinni taa'ee ilaan si dura taa'u halkan san hirriibni jiraa silaa yoo halkan san ammoo taa'aa bulan borma eenyu loluu dandaya yoo halkan kan akka gaaritti rafee namuu hirriibaa quufee ka'e borna shaaxaa hagam ga'u qaba namni lolaaf sun waraana musliimaati waraana qureeshi tasaa deeminu waraanni qureesh moromeen guddatte wal dhabbiin heddummaatti wal shakkuun guddatte namu kun kaan aalate kun kaan aalate namni baay'een maaliif lollaa waan lolluuf hin beeknu jedha nu geejjiba keenya dhaqqabachuuf baane geejjibni keenya nagaan hin gale maaliif isin duuna nu maal barbaanna kun maal jedhamoo nu lolaaf hin dhufne deebi'uu qabna kun maal jedha lollee warra muslimaa kana cabsuu qabna yoo cabsine maaliif cabsina obboloowwan keenya ilmaan adeeran keenya maaliif cabsina moromee halkan kana wal mormaa bulan manni hin bulle halkan kana wal mormaa bulan gama kaaniin bishaan irraa hidhaman bishaan tokko hin jiran eelliin jiru haga silaa dhugamu muslima dhufee dhaqqabate halkan kan halkan dheebuuti osoma moromeen akkana jirtu osoma moromeen akkasi jirtu qureesh maal ergite amma nama tokko ka waraana waa'ee waraana qajeela beeku umeyr ibn wahab iljumahi jedhama maqaan isaati nama kana ergitee mee ummata muslimaa kana lakkoofsa isaaniitii fi waraana isaanii qajeela tuqadhu jedhanii ergan kun farda fiitiin boggaa taanirra cehee asirra cehee achirra cehee laalee deebi'ee maal jedhe aboo namni dhibba sadii jedhe yookaan xiqqo irra jira yookaan xiqqo achii gadi jedhe akkuma isa taate dubbiin hayyu garuu jedhe waan arge jedhe mataa bofaa arge jedhe mataa bofaa ka waa iddu'uuf qophaawe ka mataa dhaabeetuma taa'u kana ilatiyyaan arge jedhe jarri sun jedhe wanni boodataaf hin jirtu jedhe namuu waraana fiitii fi seefii fi harkaa qaba yoo mara diqqaatte jedhe namni isaanii tokkoon du'u nama tokko ajjeesu malee jedhe yoo nama dhibba sadii kanurraa ajjeesanii isaanilleen ka dhuman taate maalumaaf jiraanna jedhe bu'aa tokkollee nuun qabu lolli lola kana dhaabnee nagaan haa gallu jedhe kun amma rakkoo guddoo biraa qureesh keessaa kaayee ammallee dubbiin moromeen ima guddatte namni duraan moromee tana cabseetuma balleessu een abijaal nama tokko kahayyuu qureesh hakiim ibnu hizaam jedhama radiallahu anhu eegasii muslima ta'e namni kuni namni kun hayyicha qureesh ka qureeshii irra aqlii qabutti dhaqee cutbaa bin abi rabiica inni qureeshii irra aqlii qabu jedhan walid bin muqidaatiin booda isa عقبة بن أبي ربيعة كان دك... عقبة بن ربيعة كان دك مال جدين أبو نمتج وني قريش أما لولا جتوف ديغا نمتجا غافا سريا نخل آجا نجرا نما لما قبني تكو بقاتي تكو أجي سنجنينتي نمتجا قويا سندو إسانتو إيه مكان سا عمري الحضرمي جدما عمري الحضرمين كن عتبا كان galtee cutbaa kanaati warra cutbaa kanaati harka kennatee isaa wajjin jiraatu haliifa isaa jechuu waan jedheen cutba dhaqee eenyu jedhama hakiim ibnu hizaam kanattu cutba dhaqee aboo namtichi gaafsan du'e sun keessani gumaa nama sanii fuudhi qureeshin gumaa nama sanii nabbaasa lollin barbaachisu nu galchaa jedhiini jedhee gaafate hayyeen jedhaan anini duraanuu yaada kennadhe aboo waa lolluuf tokkollee hin qabnu haa dhaabnu lole jedhe abiijahlin na dide abiijahlin nama badaa qiyaasa malee inni kun beeka ikwaanii utubaan kun ka gaafa rasuulatti dhufe alayhi salaatu wassalaam waa hedduuwan kanalli sii goo yoo mootummaa barbaadde tana sii kennina yoo horii barbaadde horii hunda olissii qabna yoo dubartii barbaadde waan hedduu ka jedhee rasuularra fidee sun isa san ka rasuulli rabbii fixattee yaa abal waliid jedhee yoo inni fixadhe jedheen qur'aana irra qara'ee booyee rifate ka qureeshin dhaqee jarana waan ajabaa dhaga'e wanni sun sihirii miti walle'ee miti raagaa miti falfalaa miti wanni kun waan biraa waan guddo'oo namticha kana hafirraa lakkifnu ittillee hin amannu ittillee hin kafarru lakkifnee isaaf ummata walit haa dhiifnu yoo ummanni biraatti wallolanii cabsan rakkoo isaa nurraa dabarte yoo inni ummata hunda cabse waan dinnuuf hin qabne waliin haa deemnu ka jedhe isaa bara aqlii qabachuu qiyaasa malee rasuulli rabbi maal jedhe qureesh keessaa yoo namni aqli namticha du'e sanii amrii sanii cutba baate lola dhaabaa jedhe lola dhaabi jedheen abii jahlitti dhaqee eenu dhaqama hakiim ibn hizaamii dhaqa abii jahli dhaqee dubbii isaan itti abii jahli maal jedheen na maal jedhe in sodaateen beekaa dabeessa lola sodaatee saniif akkana jedha lolli kaloofnan lola sodaatee soddaa isaati beekaa lola sodaatee jedheen garuu waan si himu jedheen nama biraa ka ergatu dhabee si erga ta'e jedheen hakiim ibnu hizaam maanguddoo qureeshirraa beekamaa tokko kahuun ammoo maanguddoo qureeshirraa irra hayyuuti tini durriyyee gartuu abii jahli nama biraa ka ergatu dhabee si erga ta'e jedheen ee jedheen nama biraa ka ergatu dhabee anilleen ammoo nama biraatiin ergamu jedheen isuma malee inilleen ana malee nama biraa ka ergatu hin qabu anilleen waa ka nama biraatii ka akan keetii kana fa'aafe ergamuu miti anilleen jedheen dubbiin haganatti badnaan abijaalli amma mujirima guguddaa inni abijaalli kun nama xubaatii miti maal argee dubbiin gara waraanni finqilee harkaa lole didutti dubbiin deemu jirtii arge yoos maal jedhe cehee namticha guyyaa san du'e camri ilxadramii kana obboleessa isaa caamir ilxadramii jedhanii lola keessa jira arda waraana wajjin jira obboleessa namticha gaaf kaan saryaana qal'aa keessatti du'e kaafira obboleessattu waraana qureesh wajjin jira caamir jedhamaani abijahli caamirii kana dhaqee maal jedheen abboon wanni lola kan an kaaseef dhiiga obboleessa kan keetii barbaaduuf deema wani nu duula baaneef dhiiga obboleessa kan kee caamirii barbaaduuf deemna maanguddoon akka hakiim faan akka cutbaa faan amma walii galanii lola kana dhaabanii asii nu baqachiisuu barbaadanii dhiigni obboleessa kan keetii bade koottuu dhaabadhu iyyi jedheen maal godhe asumaa cehee wayaa firraa darbee qullaa dhaabate qureesha wayaan irraa buute dhiiga obboleessa kiyyaa dhabe warri obboleewwan obboleessa kiyya ajjeesu kunoo hagana na bira jira obboleessi kiyya ammoo sababaa qureeshi du'e kunoo yoo qureesh nama taate wayaana qaba yoo nama hin tahinan qullaa deema akkana na dhiisaa iyye qureesh rifattee wayaatti qaban wayaatti qaban jechuun immoo lola waliin seenan jechuudha kini badii dalee gartu barka badiiti innu innu kama badiiti abijahila kama badiiti innu akkasitti yaa ikhwaani waraanni qureesh murteeffate akka lolli argamu gana magaalafti badiite halkan kana moromee kanarra bule warri laalme waraanni khayriin kun maalirra bule gammachuun nasri rabbiiti hirriba gaarii dhafe rasuulli rabbi ammoo kadhate rabbii fi kadhataa bule ganam subii salaata subii lafaa ka'anii jamaa'aa salaatanii zikrii rabbii godhanii taa'an allahu akbar kun halkan kana wal mormaa bule halkan guutuu in baqan namoon baqannu in deebi namoon deebinu in lollamoo akkam taana wal mormaa bule waraanni kun lamaan ka wal loluu danda'u hedduminna ilaalee irti yeroo tokkollee murtii ilaali waraan akkamii ilaali meegaa waraanni lamaan lafti bariite ganama lachuu fuuldura wal dhaabatuu heda akkamitti fuuldura san wal dhaabate akkamitti ammoo lolli eegalee yoo rabbiin guddaan achiin nu ga'e darsii itti aanu keessatti ee dubbannaa wallahu subhaanahu wa ta'aalaa aclam assalaamu calaykum warahmatu llahi wabarakaatu